iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mutwumvira kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu no kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda naho mu burundi turi ku mirongo migufi kuri metero makumyabiri na gatanu mirongo itatu na rimwe na metero mirongo ine na rimwe mwaramutse neza nshuti mwese muduteze amatwi hano washington dc muri kumwe nanjye eugenia mukankusi uyoboye ibiganiro by'iki gitondo perezida wa sudani yaraye avuye ku butegetsi ifaransa na suverenite du pays apartient au peuple ni ukuvuga rero yuko ni ukumviriza icyo abanyagihugu bifuza iyo umaze kugera ku butegetsi akaba ari cyo urangura uwo ni perezida silvestre ntibantunganya wahoze ayobora uburundi avuga ku ikurwa ku butegetsi rya perezida wa sudani omar al bashir iyi ni imwe mu nkuru tuza kugarukaho ku buryo burambuye mu mwanya turahera ku makuru avugwa hirya no hino ku isi murayagezwaho na mugenzi wacu aroyizi bigirimana aroyizi baramutse neza baramutse ejeni ndamutse n'abaduteze amatwi tugaruke kuri nkuru mu buryo burambuye kandi ingene amakungu avuga ku byabaye muri sudani leta z'ubumwe za amerika ejo ku munsi wa kane zasabye igisirikare cya sudani gushyira abasivile muri leta ni nyuma yo gukura ku butegetsi omar al bashir amerika ivuga ko imyaka ibiri hatwara abasirikare ari myinshi washington isaba abategetsi bagiye kuba bararongoye igihugu kugururira abasivile bakagira uruhara muri leta nk'uko byashyikirijwe n'umuvugizi w'ubushikiranganji bw'imigenderanire n'andi makungu wa amerika robert paradino paradino avuga ko abanyagihugu ba sudani aribo bakwiye kwihitiramwo ububarongora n'akazoza kabo leta z'ubumwe za amerika zariko ziragerageza kunagura imigenderanire na sudani inyuma y'imyaka icuka atari ciza na bashire yafashe ubutegetsi mu gihumbi kimwe amajana icenda na mirongo umunani n'icenda kandi yigeze no kubika uwahoze ari indongozi ya al qaida osama bin laden yagabye igitero kuri leta z'ubumwe za amerika ahaguma gushika mu gihumbi kimwe amajana icenda na mirongo icenda na gatandatu ejo kuwa kane nyene departema ya leta ya amerika yahanuye abanyamerika bagira ingendo muri ico gihugu kwiyubara cane agasaba kandi abakozi ba leta ya amerika badakenewe cane kuva muri ico gihugu gihugu nayo umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu ni antonio guterres nawe ejo kuwa kane yasabye ko kubisanya kubisikanya ku butegetsi muri sudani kubahiriza ubushake bw'abanyagihugu hisunzwe na demokarasi guteresi agasaba ko haba umutekano kandi abanyagihugu bose bakirinda icyoza kibacanishamwo nk'uko byashyikirijwe n'umuvugizi wiwe ejo ku munsi wa kane umutegetsi wa oni avuga ko afise icyizere ko ibyifuzo by'uko abanyagihugu ba sudani babona demokarasi bizoshikwa ko biciye ku guhanahana ubutegetsi biciye mu nzira nziza nk'uko bishyikirizwa n'umuvugizi wa oni stefane dujarike abanyagihugu ba sudani bakaba baremeye ko bazobanda imyiyerekano ko ibikozwe n'abasirikare batazokwigera bavyemera amakuru avugwa ku gihugu kibanyi ca sudani naco papa francisco yabwiye abategetsi bo muri sudani yo mu bumanuko ko amahoro ashoboka yongera abasaba kwiyunga no kurengera ibibatandukanya ni mu rugendo abo bategetsi ba sudani y'ubumanuko barimwo i vatikani papa yaratangaje abari aho mu gufukama no gusoma ibirenge by'abahoze barongoye impande zirwana muri ico gihugu ca sudani y'ubumanuko papa francisco yabwiye abategetsi ba sudani y'umanuko kwemera gusangira ubutegetsi barimwo kuri kazoza keza k'abanyagihugu n'igihugu abari muri iyo nama barimwo perezida wa sudani y'umanuko salva kire icegera ciwe kandi yahoze arongoye umuhari urwanya leta riek mashar hamwe n'ibindi vyegera bitatu vy'umukuru w'igihugu muri afurika kandi ishyirahamwe mpuzamakungu ni hamwe n'umuryango umwe bwa buraya basaba guhagarika bidatevye intambara muri libiya ishobora guhungabanya akarere kose leta zitacana uwaka ziriko zirarwanira kugenzura umugwa mukuru tripoli nayo ni leta y'umushikiranganji wa mbere yemeye yemewe n'amakungu Fayez Al Seraj iri Tripoli hamwe n'iya General Khalifa Haftar iri mu buseruko umuvugizi wa ONU Stefan Dujarric yashikirije jo ku munsi wa kane ko abasivile barenga ibihumbi umunani bataye ingo zabo kandi abaganga babiri bafasha mu byo gutabara nabo bamaze kwicwa ONU isaba ko hotangwa gahengwe kugira imfashanyo zishobore gushikanywa ku banyagihugu kandi baronke n'amayira yo guhunga umunyamabanga mukuru wa ONU Antonio Guterres avuga ko atanyishu ya gisirikare ishoboka kandi ko impande zishamiranye zikwiye kugaruka kurondera umuti biciye mu biganiro vya politike Abatalibani bavuga ko bahagaritse ibikorwa by'amashyirahamwe Croix Rouge hamwe na OMS mu turere bagenzura muri Afghanistan kandi ko n'umutekano w'abo bakozi ataco bazoibazwako uwo murwi w'abatalibani b'abayisilamu bashikirije jo ku munsi wa kane ko basanze abakozi ba OMS bari mu bikorwa biteye amakenga mu masekeza yabo barimwo yo gutanga incanco mu gihe abakuru aruje nabo bagirizwa kudashitsa ivyo bemereye abatalibani ariko bitatomowe neza ivyo arivyo yaba OMS canke leta ya Afghanistan ntaco barashikiriza kuri iyo ngingo yafashwe n'abatalibani iyo ngingo y'abarwanyi b'abatalibani ije mu gihe abanyafghanistan bababa imiliyoni icumi barenga icakane c'abanyagihugu bose bakeneye imfungurwa hamwe n'izindi mfashanyo ibitero by'abatalibani hamwe n'ivy'abasirikare ba leta byarongerekanye mu mezi aheze nka hose muri Afghanistan bikaba vyishe abarwanyi baharugwa mu majana ku mpande zose uko ari zibiri zihitana abasivile kandi zatumye ibihumbi amacumi by'imiryango bata ingo zabo abatalibani bagenzura amadistrikiti arenga icya kabiri cy'amadistrikiti amajana ane n'indwi ari muri ico gihugu
radiyo ijwi rya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda dukomereze noneho mu karere mu rwanda urugereko rwihariye rw'urukiko rukuru ruri i nyanza mu ntara y'amajyepfo rwaraye rusobokuye urubanza rw'abayoboke cumi n'umwe b'ishyaka fdu inkingi batangiye kwiregura mugenzi wacu Eric bagira ubusa yakurikiranye iburanisha ukinjira mu cyumba cy'iburanisha rya none wahitaga ubona itandukaniro ugereranije n'ubushize kubaregwa bose bari bambaye ipingu ku kuboko kumwe utarimenyereye washoboraga kugira ngo ni ibikomo ariko amapingu n'iminyururu bari bababohesheje ku maguru uyu munsi byari birunze ku ruhande ku munsi wa mbere biregura umucamanza yumvise batatu muri cumi n'umwe baregwa babimburiwe na bwana papiyasi ndayishimiye uregwa ko inzego z'umutekano zamufatiye mu karere ka rusizi mu burengerazuba bw'u rwanda agerageza kujya muri kongo kwitoza gisirikare uyu ni nawe wihariye umwanya munini yabwiye umucamanza ko yafatiwe muri gare ya rusizi n'abantu atazi mu ntangiriro z'ukwezi kwa cyenda bibiri na cumi na karindwi bamujyana kuri sitasiyo ya polisi y'ako gace bamubaza niba ari umurwanashyaka wa fda inkingi avuga ko yabibemereye maze ngo batangira kumukubita bavuga ko ari aduyi bisobanuye umwanzi avuga ko yafashwe agiye i bugarama gusura amashyuza yavuze ko bamubajije niba aziranye na nkiko Ernest bareganwa asubiza ko amuzi kuko ngo bahuzwaga n'ikimina cyo kwiteza imbere ngo bahisemo kumuzana i Kigali bageze mu nzira bamubwira ko atari we bakeneye ahubwo abayobozi bakuru ba FD inkingi barimo bwana Fabien Twagirayezu ushinzwe ubukangurambaga muri iryo shyaka ngo bamusabye ko yazamushinja ko ari we wamuhaye amafaranga yo kujya muri Kongo amumenyesha ko agiye kwiga igisirikare anamurangira aho azanyura n'aho azakigira ibi n'ibindi n'ibyo yise ibinyoma avuga ko yabanje kuzuyazaho maze bamubwira ko yakwihitiramo kubaho cyangwa gupfa ndayishimiye avuga ko bamugejeje mu ihuriro ry'imihanda unyura kibuye n'unyura mu ishyamba rya nyungwe bamubwiye ko niyanga kubyemera bamunyuza nyungwe bakamuca umutwe bakawuta muri iryo shyamba avuga ko inzego z'umutekano zamwambuye telefone zigahamagara nkubito mu izina rye nk'umuntu baburanye avuga ko ageze nyabugogo bamwambitse ibitambaro mu maso bamujyana ahantu hatazwi ariko aza kumenya ko ari kwa gacinya igikondo aho ngo bamuhaye inyandiko akazisinya ku ngufu zikubiyemo ibyo akurikiranyweho kandi ari nako bamukubita bamufatiyeho imbunda yasomeye urukiko inyandiko avuga ko yacuzwe na mbere y'uko afatwa yavuze ko yanditswe mu kwezi kwa munani bibiri na cumi na karindwi nyamara ngo yarafashwe mu kwa cyenda bibiri na cumi na karindwi ubushinjacyaha bumurega ko we na bagenzi be bajyaga mu nama zacurirwagamo ibyaha bakazita ko babaga bagiye mu bimina izo nama ndayishimiye yazihakanya nahakana ko nta mutwe w'iterabwoba yigeze akorana nawo avuga ko yafashwe atembera nk'umunyarwanda ubifitiye uburenganzira urupapuro rw'inzira yafatanywe bivuga ko ari rwo yashakiwe na twagirayezu ngo yambuke muri kongo avuga ko ntaho bihuriye kuko yari yararusabye mu buryo bwemewe n'amategeko avuga ko by'ubura iyo baba baramufatiye ku mupaka agerageza kwambuka byagombye kuba bifite ishingiro metre gatera gashabana umwunganira avuga ko ikirego cy'ubushinjacyaha cyagombye guteshwa agaciro kuko cyatanzwe kitubahirije amategeko avuga ko ndayishimiye yabajijwe ku cyaha cyo kurema umutwe w'ingabo zitemewe no kugira nawe ubutegetsi buriho ageze mu rukiko hiyongeraho icyaha cyo gukorana n'imitwe y'iterabwoba umucamanza abajije uregwa impamvu yageze mu bushinjacyaha akemera ibyo avuga ko yemereye ubugenzacyaha kubera iyicarubozo yasubije ati ayo makanzu mwambaye bigaragara ko ari umukara ariko hari aho mwagera mugategekwa kwemeza ko ari umutuku yavuze ko aburana ifungwa n'ifungurwa ry'agateganyo yabwiye umucamanza mu rukiko rukuru ko yakorewe iyicarubozo umucamanza amusaba ibimenyetso avuga ko yashatse gukuramo ikabutura ngo amwebereke ibikomere nabwo umucamanza arabyanga n'imvugo yazamuye amarangamutima mu rukiko maze humvikana bamwe bimyoza naho kukuba inzego z'umutekano zaramenye ko ari rusizi avuga ko akenshi yajyaga gusura perezida w'ishyaka madame victoire ingabire muri gereza bakandika telefone ze naho bwana tanazi kanyarukiko wiyunganira we ahakana ko yari mu mugambi areganwa na bagenzi be avuga ko ari umurwanashyaka wa fpr inkotanyi riri ku butegetsi kandi ko ntaho yari ahuriye n'abarwanashyaka ba fd inkingi ubushinjacyaha umurega ko yamenye umugambi wo kugira nawo ubutegetsi buriho akicecekera kuko ngo yavuganaga na bamwe mu barangije gusohoka igihugu bajya mu mitwe y'iterabwoba we akavuga ko nta ruhare na ruto yabigizemo yabwiye urukiko ko yatanze amakuru meza kandi ahagije kuko ngo yafashije igipolisi kumenya aho bwana uwiringiyimana venuste aherereye avuga ko babanaga mu nzu ubu ngo yagiye kwiga muri malawi yavuze ko ubushinjacyaha umuhimbira ko yasabye imbabazi aranicuza mu gihe we ngo ahubwo yasabye igihembo kuko yumva yarakoze akazi k'indashyikirwa ko gutanga amakuru umugore umwe rukumbi muri iri tsinda ry'abaregwa leonire gasengayire we yiregura avuga ko yari umubitsi w'ishyaka kandi ko amafaranga yatangaga yabaga yayategetswe na visi perezida wa mbere bwana boniface twagirimana akavuga ko atakurikiranaga ngo amenye icyo ayo mafaranga yatangwaga yakoreshwaga arasanga ko umubitsi w'ishyaka bitagize icyaha nawe ahakana ko hari inama yaba yaragiyemo zicurirwamo ibyaha yavuze ko impapuro zigaragaza uko ayo mafaranga yasohotse inzego z'umutekano zazitwaye ubwo zamutaga muri yombi kandi ko zidashaka kuzigaragaza ayo yabikaga ahanini ngo yabaga agenewe kwita ku buzima bwa madame victoire ingabire muri gereza no gusura abarwanashyaka bari muri gereza metre antoinette mukamuso n'umwunganira avuga ko amafaranga yabikaga yari aya fdi nk'umutungo waryo ataraye agasengayire ku giti cye yemeza ko nk'ishyaka rishaka kwandika uretse na koperative naryo rigomba kugira ubuyobozi agashimangira ko kuribera umuyobozi bitagize icyaha abaregwa bose batangiye gutabwa muri yombi kuva mu ntangiriro z'ukwezi kwa cyenda bibiri na cumi na karindwi baregwa kure mu mutwe w'ingabo zitemewe gukorana n'imitwe y'iterabwoba iba hanze no kugira nabo ubutegetsi bwa perezida paul kagame ibyaha byose bakabihakana bakavuga ko bishingiye ku nyungu za politiki iburanisha ritahari rizakomeza ku itariki ya cumi n'esheshatu z'uku kwezi kwa kane eh bagira ubusa ijwi rya amerika inyanza mu majyepfo y'u rwanda
inshuti mukurikirana ibiganiro kuri radiyo ijwi ry'amerika mu biganiro byacu umuntu aretse kudukurikirana kuri fm mushobora no kudukurikirana ku mirongo migufi bita short waves ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'imana guhera isaha cumi gushika isaha cumi n'imwe zo ku muhingamo mushobora kudukurikirana kuri kilohertz ibihumbi cumi na bitanu n'amajana atatu na mirongo ibiri kilohertz ibihumbi cumi na bitanu n'amajana atandatu na mirongo irindwi na zitanu na kilohertz ibihumbi cumi n'indwi n'amajana indwi na mirongo itatu ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'imana guhera isaha cumi na zibiri gushika isaha cumi na zibiri n'igice zo ku muhingamo mutwumvira kuri kilohertz ibihumbi cumi na bitanu ijana na mirongo umunani na kilohertz ibihumbi cumi na bitatu amajana atandatu na mirongo itatu mu gihe ku munsi w'imana guhera isaha cumi na zibiri gushika isaha cumi na zibiri n'igice zo ku muhingamo mudukurikire gukurikirana kuri kilohertz ibihumbi cumi na bitanu amajana ane na mirongo itandatu na kilohertz ibihumbi cumi n'indwi n'amajana atanu na mirongo itatu radiyo ijwi rya amerika radiyo yanyu
dukomereze muri kongo aho abaturage bo muri ruvingi muri kivu y'epfo babanye neza n'abaturanyi babo bo hakurya gato y'umupaka muri komine rugombo y'intara y'ibitoke mu burundi nibyo umunyamakuru w'ijwi ry'amerika vedaste ngabo uri uvira atubwira bamwe mu baturage b'abakongomani n'abo barundi bakoresha ikivugo cya rubenga gihuza komine rugombo na gurupu maruvunge barishimira ubufatanye n'imibanire myiza bibaranga kuko ugeze kuri iki kivuko kiri ku ruzi rwa rusizi uhura n'amato y'abarundi n'abakongomani ajabutsa bimwe mu bicuruzwa birimo inzoga ziba zivuye mu gihugu cy'u Burundi zigana muri repubulika ya demokarasi ya kongo moyize gisiga ni umuturage wo mu rugombo twasanze ku kivuko cya rubenga turahana ibintu turadandazanya turacabura ibintu bak- nabo bakabicabura nta ngorane n'imwe kabisa dufitanye n'abakongomani bo ngaha mu ruvunge cyane cyane ni ibiki biva iwanyu bizina bo twe turahereza inzoga amafanta nabo bakaduhereza tuvuge ibi- ibayabaye bafise nk'imponda ni- n'ibigori iyo babiroze twe mu bisanzwe twavuga ko tugorwa n'ibarabara gusa niryo ritugora kuko ni n'amayira ameze nabi arimo amazi nta barabara risanzwe rikwiye rihari usibye gusa yuko ari utuyira tw'amakinga n'imoto zibayabaye gusa nta kindi abakongomani bakoresha iki kivuko cya rubenga bavuga yuko nta bibazo bagirana n'abaturage b'abarundi batuye komine rugombo kuko bava muri kongo bakarara i burundi n'abaturage bo mu rugombo bakava mu burundi bakaza gushakira imirimo y'ubuhinzi muri repubulika ya demokarasi ya kongo nk'uko twabibwiwe na bamwe mu baturage b'abakongomani bari mu masinde batacoka Bo, abarundi tubanye tubanye neza kabisa nda na kimwe ariko hari ibintu baguma batunanira tuz- ntabwo ku- tukivana mu burundi tukijyana ino muri kongo ngingoko ihene bo ninga n'ibindi bimwe bavuga ibi- ibitenge cyangwa ibi nibyo vrema turabona biratunanira cyane kubera tubwira hariya ku ruzi bakatunanira ntabwo tubijabukana tukaza ino muri kongo umunyamabanga wa komine rugombo bwana niyonzima ulimwengu twahuye nawe ari mu ruvunge yatubwiye yuko komine abifitanye ubushuti n'abaturage b'abakongomani kuko ari inka zazibwa muri kongo zagera mu cy'ibitoki bakazifata hanyuma bakazisubiza abaturage b'abakongomani batuye mu kibaya cya rusizi gusa uyu muyobozi avuga yuko hari byo batemerera abaturage babo kwambutsa babijyana muri repubulika ya demokarasi ya kongo amfete ibintu byose birajabuka kiretse gusa urabona yuko nk'ubu duherutse kwimbura twanse gusa yuko bufata umwimbu bawukura hariya ngo bawushyira mu mahanga kubera burya bari kuharisamurira ko nk'intungwa
ni ibiki cyane ba- mu- ba- mu- mubabuza kwambutsa wabitu tubu nk'ibiribwa dufatira nko ku muceri cyangwa ibiharage ni uko tubona yuko na twebwe bamaze kubizana hino muri kongo abanyagihugu na- bacu naho inzara mu minsi y'imbi babitwinjirana nicyo gituma tuvuga ibintu babitware ngo babishore mu mahanga kuko nayo tubikeneye Kitoto Toma asanga imibanire y'abaturage b'abakongomani n'iy'abarundi ari indashyikirwa kuko hari abaturage bo mu rugombo bava iwabo bakaza gushaka amasambu yo guhingiramo muri repubulika ya demokarasi ya kongo yagize ati tunakamata watu wote twebwe aha dufata abantu bose kimwe nimba ufite ibyo ugurisha ku isoko uragurisha ibyo ushaka ugize amahirwe abona imirima ahinga kimwe n'umukongomani waha nk'ubu bahinga imiceri n'ibigori iyo babonye amasambu mwamenya yuko kubera imibanire myiza abaturage bo mu ruvunge bagirana n'abaturage bo muri komine rugombo usanga bagenda bashingirana ndetse bagahuzwa n'ibikorwa birimo imikino y'umupira w'amaguru aveda tsengabo ku bw'ijwi rya amerika mu ruvunge mu ntara kivu y'amajyepfo
muri isanga muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika je ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranyo aho bita tura
ngewe ndi hano kampala uganda
jewe ndi mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
Eh, mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi radiyo ijwi rya amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda dukomereze ku makuru yerekeye sudani nyuma y'uko perezida wa sudani omar al bashir akuwe ku butegetsi perezida silvestre ntibantunganya wayoboye uburundi yaganiriye na mugenzi wacu frederic nkundikije agira icyo abivugaho icya mbere numvuga cyoco ni uko ugiye gusoma mu mabwirwa shingiro menshi yo mu bihugu n'ibyo muri afurika birimwo babye mbere ng'imbwirwa shingiro rya hano iwacu i burundi twese twavuga tukandika muri mabwirwa shingiro y'uko kwigenga kw'igihugu guhagaraye kuri bene gihugu bonyene mu gifaransa la souveraineté du pays appartient au peuple kuvuga rero yuko ni ukumviriza co abanyagihugu bifuza iyo umaze kugera ku butegetsi kaba ari cyo urangura icyo abanyagihugu bifuza namavuga ngaha iyo abantu bambajije niyo umuntu atowe ateza kumenya yuko abamutoye atamugabiye igihugu cyangwa atamugabiye intara cyangwa atamugabiye ikomine cyangwa atamugabiye umutumba cyangwa ikaritiye ahubwo babimuragije iyo umuntu yakuragije rero yama araba yuko iyo nka yakuragije imerewe neza nk'ibyo byabaye muri sudani ubona hari haheze iminsi abanyagihugu bari mu ibarabara hama hagashika naho rero nk'uko bivuze abasirikare nabo nyine babona bati nta yindi nzira isigaye atari ko twafata iyo nzira ariko umengo uko nayibonye ni uko nyine amakuru agenda ahinduka ahindagurika abantu bari muri iyo bavuze bati ntitwifuza na gatoya ko guhinduka bica mu nzira ya kudeta sinzi iyindi nzira bifuza ngira ngo bifuza inzira nyine baba yugira bati tubihindure bityo ugushaka kwacu kwa twebwe abenegihugu atawundi atugiriyemo iryo kugwa ku butegetsi rya perezida wa sudani rije inyuma y'itanga imihoho rya perezida butefika wa algeria naho nyine tukaba tuzi ko hari imyiyerekano ikomeye y'abanyagihugu basaba yuko yuva ku butegetsi ubwo bwoba ari ubutumwa abanyagihugu nk'uko mwabivuze batora bariko barashikiriza twebwe nakora ubutumwa cyane bariko barashikiriza kandi gushobora kuba biriko birerekana ibintu biriko birahinduka muri kamere za politike ngaha muri afurika ugiye kuraba ibintu abantu bagira ati byarazitanye bwabo abanyagihugu babijamwo ukabona yuko impera n'imperuka ari uko n'abo bari baragize bati ntituhava twananiranye bakavuba baba bakabona ko atayini nzira bamwe bagateshwa bagatanga imihoho abandi nabo ugasanga barirukanywe nk'uko byabaye mu gihugu cya sudani mu bihugu bitarike by'abarabu harabaye ibintu bita uh, arab spring imigumuko y'abanyagihugu yatumye abategetsi batanga imihoho uh, turashaka kuvuga ko kuri ubwo burero bubiri bwo muri afurika algeria na sudani bishobora kuba ari ibintu bitanguye vya nka africa spring canke ibihe abanyagihugu muri afurika nabo nyene batoye ko bafise ububasha bwo guhimiriza abategetsi badashaka kuva ku butegetsi kuvako erega ntibyatanguriye ngaho gusa hari n'ubundi buryo guhinduka bwaciye mu zindi nzira ubwo twabonye mu bihugu bya afurika haba muri zimbabwe haba muri angola haba muri etiyopiya none ubu naho uraba dusubiye mu bihugu by'abarabu hari ikintu je nabonye nguma mbona kigaruka byo abanyagihugu bagenda biyaniriza iyo ni intambwe iriko iraterwa mu buzima bwa demokarasi mu bihugu byo muri afurika ikindi kintu gishasha ni uko kenshi na kenshi abategetsi bamaze igihe kirekire ku butegetsi usanga kenshi bashigikiwe n'igisirikare ariko muri ivyo bihugu vyose tuvuze igisirikare cafashe iya mbere mu guhimiriza eka canke mu gutegeka abategetsi bamaze igihe kirekire ku butegetsi kuva kuri bwo aho uko namwe niko mubibona mbega none abasirikare baza ko bamwijuru abasirikare bava mu bene gihugu ni abana ba bene gihugu kandi icyo baharanira baharanira mu kwinjira mu gisirikare ineza y'igihugu bagira bati nemeye kwambara uwo mwambaro kugira ngo nje guhagararira iteka n'itekane rya bene gihugu aba n'aba mpagararire amahoro y'igihugu iki n'iki ntibavuga ngo ngiye guhagararira inyungu za naka nicyo gituma nabo nyene byumvikana yuko iyo babonye yuko ibintu biri kuraja mu nzira atarizo agatima nabo nyene karaza silvestre ntibantunganya yahoze yari perezida burundi murakoze cyane rwose ku kanya mwahaye radiyo ijwi ry'amerika murakoze namwe tukivuga kuri iyi nkuru y'ubutegetsi bwahindutse muri sudani sudani ikurikiye ibindi bihugu muri iyi nkundura Jeffrey Mutagoma yavuganye na Sixbert Musangamfura umunyapolitiki w'inzobere mu byerekeye amateka yatangiye amubaza niba ibyabaye muri Tunisia, Misiri, Burkina Faso, Zimbabwe, Algeria na Sudani byaba bivuze igihe gishya muri Afurika gishyira ubutegetsi mu maboko y'abaturage koko navuga yuko urebye uko bimeze ubu ngubu cyangwa umuntu akanareba naho hose byagiye bihinduka muri afurika kuko icyo cyizere umuntu yavuga ko gihari ariko ikigaragara ni uko aba banyagitugu bari ku butegetsi usanga ari abantu b'amayeri menshi cyane ku buryo n'iyo abaturage bahagurutse bagashaka guhindura ibintu ntihabura ukuntu cyane cyane abanyagitugu bitwikira igisirikare ntibabura ukuntu babishimuta noneho ugasanga aba baturage bagiye mu mihanda batanze ibitambo bagize gute ugasanga bya bindi baharaniraga bishimuswe n'abo basirikare cyangwa se n'abantu bari mu ngoma y'igitugu n'ubundi bakahisha abaturage bakabeshya ko ibintu bigiye guhinduka ariko bakikomereza ibyo bahozemo nk'ubu usubije amaso inyuma ukareba nko mu misiri ukareba ukuntu abaturage bose bari bahagurutse bakagira bate ukareba uburyo icyo gihugu ukuntu perezida wari uriho yasimbuwe n'undi musirikari ukareba uko bimeze ubu ngubu usanga mu by'ukuri ibyo abaturage baharaniraga ntabwo babibonye no muri tunisiya naho ni uko ubutegetsi bwarahindutse ariko buhinduka nanone bugana ku kindi gitugu nko muri Algeria rero ikigaragara ni uko abaturage kuko barahagurutse kandi ibyo baharaniraga baranabivuze baranabitsindagira baravuga bati nta kindi tuzemera ntituzemera ko abantu bari muri iyi ngoma y'igitugu ari bo bakomeza kuvuga ngo nibo bagiye kuyobora abaturage baravuze bati twebwe tuzakomeza mpaka abo bose bavuye mu nzira hakaza amaraso mashya kuko mu by'ukuri nicyo cyahagurukije abaturage kubera kurambirwa no muri sudani naho ndabona ariho bigana abasirikare nabonye nakurikiye by'uriya minisitiri w'ingabo general wadi mohamed ahmed ibnuf akaba na visi perezida akaba ari n'inshuti ya bashiri bashiri nyine wakuweho n'abaturage wakuweho n'iyo myigaragambyo y'abaturage avuga ko ngo abasirikari bagiye nyine gushyiraho inama ya gisirikare izayobora igihugu igihe cy'amezi nk'icumi niba nibuka neza ngo noneho icyo gihe bakazareba uko amatora ashobora gukorwa ni ukuvuga mu by'ukuri ko babonye ibintu byakomeye noneho cyane cyane nk'uyu general wadi mohamed ni umuntu uzwi nk'inshuti ya bashiri cyane ni umuntu washyigikiye iki gitugu iyi myaka yose avuga ati ibi ngabo zemeje ko zigiye gukomeza nyine zigiye gufata ubutegetsi perezida wari uriho akavaho noneho ubutegetsi bukaza mbese bukaba ari ubutegetsi nzibacyuho ubundi bugakurikirwa n'amatora ikigaragara ni uko baragerageza kureba ukuntu bashimuta ibyo abaturage baharaniye yenda icyiza harabona abonye bavuga bati ntabwo tuzabyemera cyane cyane abantu muri muri ariya mashyaka atavuga rumwe na leta bariya bari bahagurutse bagahagurutsa n'abaturage baravuga ati ntabwo tuzemera ko aya mahindura atwarwa n'abasirikari nihatajyaho ibintu by'abasivili ntabwo tuzabyemera ndizera ko bazagira imbaraga bagakomeza naho ubundi kuba uwo muyaga uhari uwo muyaga urahari ariko n'abanyagitugu nabo ni abanyamayeri ni abanyamayeri ku buryo gushuka abaturage bazakomeza babigerageze ariko twizere ko bizakangura n'abaturage hirya no hino bagahaguruka abaturage bo muri afurika baba baharaniye iyo mpinduka bakura iki mu masomo nk'ayo
amasomo ni uko abaturage igihe bageze hahandi bavuga bati turahagurutse nta kindi ntibakwiye kurekura ibintu bidahindutse mu mizi kubera ko kenshi hari igihe abantu barangazwa n'uyu n'uyu n'uyu munyagitugu babona imbere bakavuga bati uyu navaho nibura agace kava kwiguye araba yavuyeho yagiye bakibeshya ko guhinduka byahindutse kandi mu by'ukuri uwo muntu ari we nyine abashimusi ibyo abaturage baharaniraga ari abantu n'ubundi bashyigikiye cya gitugu cyamaze iyo myaka yose nko muri za zimbabwe uko byagenze naho biragaragara n'ibintu bigaragaza ko abaturage mu by'ukuri byabahagurukije ntabwo byigeze birangira icyo rero abaturage bakwiye kureba ni uko icyabahagurukije igihe cyose kitaragerwaho ntabwo bakwiye kwicara bakwiye gukomeza mpaka icyabahagurukije kirangiye abantu bari muri icyo gitugu bakamiwe n'iyo ngoma y'igitugu abantu bagize uruhare mu bwicanyi bunyuranye buba bwarabaye ku ngoma z'ibitugu bakava mu nzira bagashyikirizwa ubutabera niba batagiye mu butabera abaturage iteka nyine bazanyurwa amanuma bashukwe noneho abanyagitugu biyubururire muri bagenzi babo bwana musangamfura sigisiber turabashimiye cyane kuri uwo mwanya muhaye ijwi rya amerika murakoze namwe
mu munota umwe gusa uramenya amakuru y'afurika kuri radiyo ijwi rya amerika buri munsi kurikira videwo y'umunota umwe ku ijwi rya amerika ni ku rubuga rwa facebook rw'ijwi rya amerika aderesi ni voa radiyo yacu videwo y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri afurika radiyo yacu
inshuti twari kumweho ibiganiro byacu nahabihumurije turabashimira mwese ko mwateze amatwi nshimiye kandi buri wese muri bagenzi banjye wagize uruhare muri ibi biganiro mukomeze mugire ibihe byiza mwumva ibindi biganiro bya radiyo yanyu ijwi rya amerika
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.